day.
ka dhageenyeef dubbisnirraa haala yeroo biyya keessaa irratti sabaa himaan gabaasaa dhiyeessan ka xiinxalee koonfiransiin tokko dhiyeenya kana finfinnee keessatti geggeeffamee jira kana laalchisee jaallanneen ka qopheessite qabdi.
abbaa taayitaa biroodkaastii itiyoophiyaaf daayireektara ka ta'an obbo zaraayi asgedoom sabaa himaalee biyyattii keessaa harka caalaa maqaa dha'uudhaan. hanga tokkoon waan ta'uu hin malle gabaastan kaaniin immoo gabaasuu dhiiftan hanga tokkoon immoo hamma silaa gabaasuu maltan hin gabaasne jechuun komataniiru waa'ee walitti bu'iinsa daangaa oromiyaaf bulchiisa naannoo somaalee waa'ee walitti bu'iinsa naannoo bunnoo baddallee akkasumas waa'ee sirba haacaaluu dhimmootii obn itti komatame keessaa ture garuu waajjira opdo irraa obbo fiqaaduu tasammaa. dhaabbatootas ta'ee qaamota mara keessa rakkoo jiru ituu hin dhoksin ifatti ka'ee waan sirrachuu qaban irratti dudubbatamuu qabaa yaada jedhuun qabaa jedhan mariin kun kan silaa ta'uu qaburra turee gaggeeffamus waajirri biroodkaastii ofii isaayyuu of ilaalee dhufee ituu sabaa himaaleen bulchiisa naannoorraas dhufaniiru ta'ee caalaatti marii bu'a qabeessa gaggeessuun ni danda'ama turee jedhaniiru. oduu gabaastonni obn fi sabaa himaa bulchiisa naannoo amaaraa koonfiransii kanarratti nafeeramin hafan jechuudhaan komee ka dhiyeessan immoo itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii bulchiisa naannoo amaaraa obbo Nigusuu Xilaahuun kun dogoggoraan ta'e jechuu hin dandeenyu sirrachuu qabaa erga as geenyeeti gabaastota kana waamnee jedhan daayireektara abbaa aangoo biroodkaast ka ta'an obbo Zaraay Asgadoom. gabaasni sirrii hin taane akka dhiyaate innaa ibsan.
አንዳንዱ የሰራውን ስራ ብናየው ላይሰንስን የሚያስነጥቅ ነው፣ የሚያስዘጋ ነው። ግን እሱን ለማድረግ አልተፈለገም።
tokko tokko waan hojjate yoo ilaalle waraqaa eehama hojiisaa kan harkaa buchisiisuu fi kan cufsiisudha garuu sana gochuun hin barbaadamuu jedhan OBN'f daayireektara ka ta'an injinar warquu gaachana gama isaaniitiin.
ብሮድካስት ባለስልጣኑ ራሱ የሚያጋጭ ነገር ሲያወጣ አልነበረም ወይ? በዚህ ጽሑፍስ ራሱን ነጻ አድርጎ abbaan aangoo biroodkaast ofii isaayyuu waan waliin dhahuun baase hin turre barreeffama dhiyaate kana keessatti ofii isaa walaba gochuun miidiyaa warra kaan qeeqaa jiraa jedhaniiru akka fakkeenyaattis. injinar warquun walitti bu'iinsa bunnoo baddallee keessatti enn eenyuun caalaatti waa'ee oromoo fi amaaraa jedhe yeroo gabaasu fakkiin itti gargaarame soba kanaaf fakkiin kun sirrii miti jedhe kan gabaase obn dha jedhan kana laalchisee waajjira dhimmootii koominikeeshinii federaalaa fi ministeera ka ta'an dooktar nagarii leencoo ibsa kennanii turan. sana hordofee immoo abbaan aangoo biroodkaastiif daayireektara ka ta'an obbo Zaraayi kan Dr. Nagariin dubbatan sana ilaalcha dhuunfaa isaatii jechuudhaan dubbachuu isaanii ibsan injinar warquun gama kaaniin guddina yookaan kufaatii OBN keessaaf abbaan aangoo biroodkaast qooda hin qabu jechuudhaan gaafataniiru. Waajjira biroodkaastiin matuma isaattuu ogeessota isaa dabalatee walabaa jechuudhaan kan gaafatan immoo itti gaafatamaa waajjira dhimmootii koominikeeshinii bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Nugusuu Xilaahuun ogeessonni gabaasa walitti qabanii dabarsan walitti hidhatan qabuu jedhan bilisaa fi kan gam tokkoof hin loogne ta'anii hojjechuun gama waajjira biroodkaastiin hanqina qabaa loogiitu mul'ataa jedhaniiru. Sabaa himaa hanga tokko akka dhala ofiitti. kaan immoo akka dhala ormaa guddifatanitti ilaaluu jiraa jedhaniiru obbo Zaraayi gama isaaniitiin kan hordofne ilaallee hundumaa asirratti dhiyeessuun akka hiika biraa hin argamsiisneef yaaddoo qabna jedhanii tokko tokko maqaan dha'aa jedhan.
ከሚሊኒየም አዳራሽ በቅርቡ የተላለፈው የኦሮሞ ወጣት ተነስና አዲስ አበባ አራት ኪሎ ግባ የሚል ዘፈን የአጫሉ እንዴት ላይ ይተላለፋል በፐብሊክ ሚዲያ?
galma miiliyeemii keessatti dhiheenya kana. darbaa ka ture qeerroon oromoo ka'ii finfinnee araat kiiloo seenii jedhu sirba hacaalu miidiyaa uummataa irratti attamitti kallattiin dabarsuun danda'ama sirba farra uummataa saba oromoo saba biraa wajjin kan walitti buusu farda kee nyaachisi qophaa'e hidhadhu araat kiiloo seenii jedha sirbichi televiziyoonni obn kallattiin dabarsaa ture bulees dhiyeesseera yaaddoo guddaa uumeeraa jedhanii.
የኦሮሞ ሕዝብ ተበድለዋል። ተጠቃሚ አይደለም። የሚል መልእክት ማንም ይበለው ማን በፓብሊክ ቴሌቪዥን እንደዛ ብለህ ማስተላለፍ ትክክል አይደለም።
Uummanni Oromoo miidhameera. Waan itti gargaarame hin qabu dhaamsa jedhu eenyuyyuu haa dubbatu. Televiziyoona uummataa irratti dhiyeessuun sirrii mitii jedhan. Quuqqaa sabaa sabaa himaa uummataa irratti dhiyeessuun sirrii mitii inni jedhu heeraaf seera biyyattii cabsuu hin ta'u maraafuu kanarratti gara boodaatti deebina. Waa'ee walitti bu'insa daangaa Oromiyaaf bulchiisa naannoo Somaalee laalchisee akkaataa OBN itti gabaase qeeqamee jira. Uummata Oromoo bulchiisa naannoo Somaalee keessaa buqqa'e kuma dhibba torba kan ilaaleen sabaa himaan federaalaa ituu hin gabaasin hafan. Isaan kun lammiiwwan biyyattii ta'aniitu jirani. Kanaaf OBN gabaasuuf dirqamee jedhu obbo Fiqaaduu Tasammaa. Dhimmichi walitti bu'iinsa sabaaf sablammootaati jedhee OBN gabaasee hin beeku. Uummanni buqqa'e ka dubbate warri gamasitti male qabatamaan dhaga'eeraa jedhan. Raayyaan ittisaa sabaaf sablammoota hundumaa kan of keessaa qabuu fi ittiin boonnudha. Biyya keessatti qofa otoo hin taane Afrikaa keessattis wareegama baasee jira ka jedhan obbo Fiqaaduun itti fufanis.
ነገር ግን መከላከያ የሰዎች ስብስብ ነው። መላእክት የተሰበሰቡበት አይደለም። እንደ ማንኛውም የፌዴራል ተቋም እንደ ማንኛውም በግለሰብ ደረጃ ስህተቶች ይኖራሉ።
Raayyaa ittisaa jechuun namootatu walitti qabame malee walitti qabama malee kaamiti. Akkuma dhaabbata federaalaa isa kaaniyyuu sadarkaa nama dhuunfaatti dogoggorri hojjetamu ni jiraata. Dogoggorri yeroo hojjetamu akkuma uummataaf dhaabbateetti qeeqni irratti dhiyaachuu qabaa jedhaniiru. OBN walitti qabee jeneraalotatu balleessee jedhee hin gabaasne. Jeneraalota waan gaarii hojjetan jedhanii buqqaatonni dubbatan tokko tokko akkuma jedhe kanneen badii geessisan maqaa kaa'ee jira. Garuu. sabaaf sablammii qoodee mitii jedhan kanas gamasitti malee qabatamaan kan arge OBN gabaasee jedhan obbo Fiqaaduun. Walitti bu'iinsa daangaa irratti loltoota riippaabilikii Somaalee irraa dhufantu argamee jechuun gabaasuun OBN waraqaa eenyummaan isaanii harkatti waan qabameef ta'uus dubbataniiru. Oromoon lammii Itoophiyaa akkuma ta'e walitti bu'iinsi daangaa sun ka bulchiisa naannoo lama qofa otoo hin taane dhimma Itoophiyaas ta'e ilaalamuutu irra turee jedhan balaan biyya irratti yeroo dhaqqabu muummichi ministeeraa deemee daawwachuutu irra ture kan ta'e garuu sabaa himaan federaalaayyuu dubbachuuf hedduu harkifatan jedhan. Maraafuu sabaa himaa fi walabummaa yaada ofii ibsachuu kan ilaaleen heerri fi seerri biyyattii maal jedha ogeessa seeraa. Batiruu Dibaabaa akka jedhu.
Dhimma bilisummaa pireesii fi sabquunnamtii irratti kallattii seeran jiruu fi goshmaanni biyya keessa jirullee gargar ta'u wanta agarsiisudha. Heera federaalaa keessatti keewwata digdamii sagal bilisummaa pireesii fi sabquunnamtii akka jiraatu isaan kaayeera. Namni kamiyyuu jiddugalummaa eenyuyyuu malee yaada isaa ibsuuf bilisummaa qaba. Bilisummaan kun biyya keessattis ta'ee biyya alaatti daangaa osoo itti hin godhamin jechaanis ta'ee barreeffamaan yookiin maxxansaan bifa ogummaa aartii yookiin tooftaa tamsaasaa filate kamiyyuu kuusa odeeffannoo fi yaada kamiyyuu walitti qabuu fuudhuu fi tamsaasuu of keessaa qaba. Bilisummaa pireesii fi sabquunnamtiiwwan kanneen biroo akkasumas kan ogummaa aartii uumuu mirkanaa'eera. Bilisummaan pireesii keessumayyuu mirgoota kanaa gadi of keessatti hammata jechuun qorannaa duraa bifa kameeniyyuu. kan dhuftame ta'uusaa yookiin all forms of censorship is prohibited jedha weeshinuun ingiliffaasaa. Dabalataanis carraa odeeffannoo damtaa uummataa ilaaluu argachuu jedhee itti fufa. Kanaafuu bilisummaa pireesii fi sabquunnamtii biyya keenya keessatti kan eegame kan ragga'e sadarkaa heeraatti kan eegame jechuudha.
Waa'ee bulchiinsa naannoodhaa fi mootummaa federaalaa gidduuttoo maal jedha?
Inni biroodkaastiin Aangoo inni itti kan jedhu kana ibsuufillee biyyi kun sirna federaalizimii akka hordofu erga kaa'ee booda aangoo naannolee fi aangoo mootummaa naannoo federaalaa jechuun bakka lamatti adda erga baasee booda aangoleen kunneen wal qixa naannoleen aangoo mootummaa federaalaa kabajuu akka qaban mootummaan federaalaas aangoo naannolee kabajuu akka qabu isa kaa'eera. Kanumaanis aangoo kana iddoo saditti adda kaa'eera. Tokko aangoo federaalaa jechuun keewwata. shantamii tokko jalatti tarreesseera isa lammaffaas keewwata shantamii lama keewwata xiqqaa nama jalatti aangolee naannolee jechuun adda baaseera Sadaffaan immoo aangoolee adda hin baaneedha. Caasaa aangoon itti qoodame sadan kana keessatti aangoo biroodkaastii yoo ilaallu tarree aangoo mootummaa federaalaa jedhamanii keewwata shantamii tokko jalatti caaseffamu keessa hin jiru. Akkasumas tarree aangoo naannolee jedhamanii keewwata shantamii lama keewwata xiqqaa lama jalatti caaseffaman keessas hin jiru. sadaffaa immoo akkuma armaan olitti jedhe aangoon heera kanaan addaan fo'amee mootummaa federaalaaf yookiin naannoleef waliin ifatti hin kennamin aangoo naannoo ta'a jechuun ibsa ta'eera yookiin aangoo hafan kunneen aangoo naannooti jedhamee kaa'ameera. Kanaaf tarree kam keessattiyyuu haga isaan hin kaa'amnetti aangoo naannolee ta'a aangoo naannolee salganii ta'a jechuudha. Garuu akkuma aangawoon akka qeeqatti kaasan kunis hojmaataan aangoon broodkaastii akka aangoo federaalaa ta'etti fudhatameera. Kuni aangoo naannoleef heerri kenne yeroo mootummaan federaalaa jalaa hate yookiin aangoo tasaa gadi jechuun ni danda'ama.
Fakkeenyaaf OBN sirba Haacaaluu Hundeessaa galma miliyeeniitti kallattiin dabarsuunsaa sirrii miti waan jedhudha aangawaan kun kan dubbatan. kanarratti ija seeraan seeraan yeroo laaltan attam.
Inni kun dhimma hojmaataa malee kallattii seeraatiin bu'uura tokkoyyuu hin qabu. Kanumas ilaalchisee koonsartiin muuziqaa galma miliyeenitti dhiyaate kun akka mootummaa naannoo Oromiyaatti beekamtii kanas argatee fi heeyyama barbaachisullee qaama barbaachisu irraa guutee kan dhiyaate ta'ee akkasumas aangoowwiin sadarkaa mootummaa federaalaa jiran kan akka kabajamoo obbo Abbaaduulaa Gammadaa Fayaayii mana marii bakka bu'oota uummataa akkasumas kabajamoo pirezidaantii obbo Lammaa Magarsaasaan waltajjii irratti argamanidha. Bakka hundi isaan kun jiranitti kallattii sanaan qeequun illee uummataa bal'aa osoo hin taane aangoota kanneen illee qeequu buusuu akkasumas mirgaa fi aangoo heerri kaayee kanallee maqsuudha jedhamee fudhatamuu ni danda'a. Kanaaf haasofni isaan taasisan kun akka waliigalaatti ulaagaa seeraa hin qabu. Barmaatileen hojii yookiin murteen qaama mootummaa yookiin abbaa taayitaa kamiyyuu heera kanaan kan wal fallessu yoo ta'e raawwatamummaa hin qabaatu jedhee ifa kaa'eera. Ulaagaa seeraa ulaagaa heeraa waan hin qabneef heera biyyaattis waan fallessuuf bakkitti kennamu wanta hin qabnedha.
Obbo Batiruu Dibaabaa ibsanaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Ulfaadhaa galee.
geerar geerar naan jettu geerar geerar naan jettu meeka'ee taleelure badi badi naan jettu meeka'ee qajeelure ani maalan geerara tanoo yaada yeelala irri geerareen quufne hidhaa qaallitti jira irri geerareen quufne hidhaa qiliinxoo jira. Irri geerareen quufne hidhaa karchallee jira karchallee amboo jira. Anuu maalan geerara tanoo yaada yeelala tanoo yaada yeelala. Yajoollee banneen rakaa. Yajoollee banneen rakaa gurra abbaa kanneen rakaa. Oromoon maalum godheree maalum gochuu dideree. yaalle hamma dandeenyu yaalle hamma dandeenyu kana caala maal goonuuf xinnaas gabbarre guddaa akka wajjin bubbulluuf yaalle hamma dandeenyu kana caala maal goonuuf xinnaas gabbarre guddaa akka wajjin bubbulluuf. Obsuun waanuma jiruu. obsuu waanuma jiru obsine amma obsa erga sodaa fakkaate ka'een ishiitti cabsa. Nan dhoowwiinaa nan dhaqaa iddoo yartuun nu nyaarte amma isheen geessu laala akka lamuu nu nyaarretti biyyeetti ishii dabala. Yajoollee biyya kooti. Yajoollee biyya kooti. Hundumtuu naadhoo kooti. Hundumtuu naadhoo kooti. Sa'aa keenya ishee burree. Sa'aa keenya ishee burree ishee ribbiif kennine gaadii aniit elmatu elmatan baramee kanuuf galchuu didan malee. Yoon beekne dubbii keessaa akka ramacii ibiddaa irra keessa dibanii nu gubuuf ayyikka yaadan rabbumaaf turre malee. Rabbumaaf jirra malee, rabbumaaf jirra malee, rabbumaaf jirra malee. Harargeen mancaaqarraa. Harargeen mancaaqarraan tuulamni farda leenjisee roorroon daangaa daba. Roorroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteesse. Inna gaama. Harargeen mancaaqarraan tuulamni farda leenjisee roorroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteesse. Addaggeen safuun beektu yaa qeerroo. Addaggeen safuun beektu addarra dhaaban malee falmadhu qeerroosi abdiin sabaa yoomillee. falmadhu qeerroosi abdiin sabaa yoomillee abdiin sabaa yoomillee abdiin sabaa yoomillee abdiin sabaa yoomillee.